Kun sagalee Ameerikaati. Akka mul'tan hordoftoota keenya televezyiinaa fi raadiyoodhaan sagantaa afaan Oromoo darbu amma jalqaba. Kudhaata qixxaabachii tokko bara 2022 qophiilee keenya har'aa waliin Antuu Jibee Horaati. Gaanaa keessaa kanneen hookarri saalaa irratti raawwate ragaa mana yaalaa akka fidan gaafataman. humnootiin eertiraa naannoo tigraay keessatti kan argamtu magaalaa shiraaroo irratti haleellaa raawwatan jechuun Rooyters kaleessa gabaasee ture irratti xiinxalaa dubbisnee jirra martinuu gara boodaa dhiyaatu oduutu dursaa gara jaalanneetiin isin dabarsa.
Akka mooltan oduun har'aaf jenne kunoo. jaarmiyaan mirga namoomaa gara jalqaba torban kanaatti ibsa baaseen mootummaan itiyoophiyaa mirga walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu akka seera addunyaatti kabajamuusaa akka mirkaneessuuf gaafatee jira koomishinni mirga namoomaa kan itiyoophiyaa immoo dhaamsa walfakkaataa dabarseen namoota miidiyaa irra hojjetan dhiyeenya kan itiyoophiyaa keessaa hidhaman akka hiikaman gaafatee jira hidhaan kun faallaa seera miidiyaa ta'uusaas ibsee jira paarlaamaan itiyoophiyaa waggaa darbe seera miidiyaa haaraa fi caalaatti gaarii ta'e raggaasisee ture seerri miidiyaa keeyyatti 18 herkeeyyatti tokko akka jedhutti namni miidiyaa irratti hojii seeraan alaa raawwate qorannaa kan biraan itoo hin barbaachisiin battalumatti seera duratti dhiyaachuu qabaa jedha kana malees seerri itiyoophiyaa keeyyatti 19 mootummaan itiyoophiyaa haal duree tokko malee gaazexeessota hidhaman akka gadhiisuuf gaafate jechuudhaan kennedy abaata finfinneerraa gabaaseera. mootummaan bulchiisa naannoo amaaraa hojii seera eegsisuu ka torban sadiif gaggeessaa jiru kan itti fufu ta'uu beeksiseera dubbii himaan bulchiisa naannoo sanaa gizaachoo mul'une har'a baahardaar keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin tarkaanfiin fudhatamaa jiru tasgabii mirkaneessuu fi seeraa fi sirna kabajsiisuu ta'uu ibsanii mootummaan faannoo faana dhahaa jechuudhaan qeeqa dhiyaatu garuu soba jedhan. namoota garee fi jaarmayaan kutaa sanaa fi itiyoophiyaa keessatti tasgabii dhabamsiisuuf hojjetan uummata keessattis hokkara kakaasuun ajjeechaa kanneen gaggeessan irratti fuulleeffatamee jechuudhaan kanneen saamiinsaa fi qabeenya namootaa barbadeessan gama kaaniin immoo bittaa fi gurgurtaa meeshaa waraanaa ka seeraan alaa kanneen gaggeessan irratti ta'uu hubachiisan jechuudhaan asteer misgaanaa'u bahardaar irraa gabaastee jirti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el har'a jila addaa kan gamtaa Afrikaa Olusheegun Obasanjoo Maqalee keessatti simatanii haasofsiisuu isaanii gorsaan pireezidaanticha Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa tiwiitarii ofiirratti maxxansanii jiru. Lameenuu dhimmootii kutaa sanaarratti dubbachuu isaaniis ibsanii jiran. aangoonni waraanaa ka sudaan namoota sababaa siyaasaan hidhamanii turan gadhiisuun isaanii beekamee jira kunis waraanni fonqolcha mootummaa baatee onkololeessa keessa gaggeesseen aangoo ega qabatee booda labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolaa ture ka'uunsaa ega labsamee booda koreen rogeessotaa kan emerjensii looyers jedhamu akka jedhetti namoota gadhiifaman kana keessaa rogeessi 24 kanneen waraana mormuudhaan sochii gaggeeffame keessa turan kan poorti sudaan irraa ta'uu ibsee kanneen biroo 39 immoo kaartuumiif naannoo isheerraa kan hidhaman turan jedheera. bulchaan sudaan kan humna waraanaa jeneraal abdulfattaa alburhaan dilbata darbe labsii yeroo hatattamaa ka'uu labsanii kunis biyyattii keessatti marii jalqabuu yaada jedhu jajjabeessuuf ta'uu beeksisan ta'us garuu rogeeyyiin sudaan keessaa akka jedhanitti kun jijjiirraa biyyattii keessatti argamsiisaa isa jedhu ija shakkiin ilaalu mootummaan siviilotaa argamuu qabaa gaaffii jedhuuf mootummaan irree waraanaa deebii kennuu danda'a jechuudhaanis gaafatu. mahamud usmaan saalee abukaatoo waa'ee mirga dhala namaa kutaa daarfur akka jedhanitti mootummaan fedha isaan labsii yeroo hatattamaa kan kaase miti lammiiwwan sudaan kuma hedduun daandilee irratti hiriiruun jijjiiramni caasaa siyaasaa akka argamuuf gaaffii dhiyeessaniif mormiin itti fufuu isaatiin malee jedhaniiru. gaanfaa afrikaatti jila addaa kan yuunaayitid isteetsi ka ta'an ambaasaadar deevid saatarfiild aangoo gadhiisuuf yeroo qophaa'aa jiran kanatti ambaasaadar maayik haamer kan bakka bu'uuf jiran ta'uu ministeerri dantaa alaa ameerikaa aantooni bilinkan ibsa baasaniin hubachiisanii jiru ambaasaadar saatarfiild muuxannoo fi murannoo qabaniin qooda isaan ba'an nan dinqisiifadha ka jedhan bilinkan ambaasaadar haamer immoo yaalii gaanfa afrikaa keessatti gochaa jirruuf kaka'umsaa fi mul'ata qaban arguuf jirra jedhan muudamni isaanii kunis yaalii dippiloomaasii kutaa sana keessatti ta'uuf cichaa qabaachuu keenya agarsiisa ka jedhan bilinkan keessumaa nagaa fiduuf deemsa siyaasaa hunda hirmaachise argamsiisuuf nageenyaaf badhaadhinni uummata itiyoophiyaa keessaa hundumaaf akka ta'u deeggarsa taasifnutti fufnaa jedhaniiru dhukaasa dhaabiinsitti fufee gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee akka seenu dhiittaa mirga namoomaa gama hundaan gaggeeffame irrattis qorannaan ifa galaa ta'e akka gaggeeffamuuf walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan mariin akka furamu bulchiinsi baayiden jabinaan qiyyaafata itti kennee jira jedhan aantanii bilinkan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. yuukireenii fi caasaa rookeetaa ammayyummaa qabuu fi meeshaa waraanaa kanneen biroo dabalataan kennuuf murteessuu isaanii pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden kibxata kaleessaa beeksisanii jiru. kunis weerara raashaan yuukireen irratti bante baatii harfaffaa qabatee yeroo jiru kanatti yuukireeniin gargaaruuf yaalii ta'uun akka ta'e ibsan gaazexaa niiyoork taayims irratti fedhii isaanii kabarreessan pireezidaan baayiden ameerikaan yuukireeniif meeshaa waraanaa fi rasaasa kennuun ishee dirree waraanaa irratti ejjennaa qabdu ibsuuf akkasumas dhumarrattis marii nageenyaa raashaa waliin gaggeessuu akka ta'e ibsan. kanas pireezidaan baayiden wiixata darbe ega murteessanii booda kaleessa labsame oduu gabaasaan tokko pireezidaan baayideniin caasaa rookeetaa lafa dheeraa furguggifamu yuukireeniif ni ergitu jedhee gaafannaan baayiden akkas jechuun deebii kennan.
caasaa rookeetii ka raashiyaa seenee haleelu yuukireeniif ergaa hin jirru.
baayiden gaazexaa niiwoork taayims irratti kibxata kaleessaa akka barreessanitti raashaa waliin wal waraansa keessa seenuu hin feenuu jedhan dhaabbati oduu asosiyetid pirees aangawa gameessa bulchiisa baayiden keessaa waabeeffachuun akka gabaasetti meeshaan waraanaa yuukireeniif ergamu maal akka of keessaa qabaatu roobii har'aa ilaalamuuf jira kunis rookeeta fageenya giddu galeessaa kan hanga kiiloomeetira torbaatama ta'u furguggifamu ni qabaata jedhanii yuukireen waraanni ishee daangaa ce'uun lafa raashaa irratti rookeeta akka hin darbanne mirkanii kennaniiru jedhan. jiraattonni shaangaayi weerara dhukkuba koovidiif jecha baatii lamaaf mana keessatti guramanii eega turanii booda roobii har'aa handaara galaanaa deemuun akkasumas daandilee poolisootaan to'atamu irratti nyaataa fi dhugaa oolan. Uggurri kunis diinagdee biyyattii duubatti deebisuusaa fi uummata miliyoona hedduu mana keessaa akka hin baane taasisee ture. Tarkaanfii cimaa kanas mootummaa abbaa irree chaayinaatu fudhate jechuudhaan namoonni dhuunfaan akkasumas marsariitii irratti mormii dhageessisaa turan. Tajaajilli geejibaa otoobisaa fi baabura imaltootaa har'a iddootti ka deebi'e yoo ta'u inni chaayinaa waliin wal agarsiisu immoo banamuuf jira. jiraattonni shaangaayi walakkaa miliyoonaa ta'an uummata magaalattii miliyoona 25 keessatti ammayyuu uggura jala yookaan immoo godinaalee ammayyuu vaayirasii kooroonaa keessaa walaba hin taanee jedhamanii to'ataman keessa jiru. mootummaan akka jedhutti uggurri hundumtuu suuta suutaan kan kaafamu yoo ta'u garuu horeen naannoo fi hundeeffaman ammayyuu aangoo qaban gargaaramuudhaan imaammata wal dhahaa fi seeraan ala ta'e fudhataa jiru jedheera. kana gochuun isaanis uummanni alatti bahee walitti qabamuun nyaachuuf dhuguu ittisuu kan isaan hin dandeessisne yoo ta'u poolisoonni to'annaa gochuudhaan namni hedduminaan akka walitti hin qabamne ittisaa jiru manneen barnootaa kanneen fedhii qaban hangi tokko kan banaman yoo ta'u suuqileen supparmaarkeetiin faarmaasii fi kanneen biroo immoo irraa jala hammaaf hanga harka torbaatamii shanii kan hin caalle banamaniiru. manneen siinimaa fi bakki sochii ispoortiitti gaggeessan ammayyuu cufaadha. kaabineen awustiraaliyaan haaraan har'a kakatee aangoo eega qabate sa'aatiilee hanga tokko booda yeroo duraaf walga'ii gaggeessee jira mootummaa haaraa hundeeffame kun dubartoota kudha sadii kan of keessaa qabu yoo ta'u dubartii musliimaa yeroo duraaf qabaachuun namoota jalqabaa kaasee biyya awustiraaliyaa keessa turan jedhaman irraa immoo dhimma isaaniitiif ministeera muudanii jiru. sirni kakachuun aangoo qabachuu kun magaalaa kaamberaa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u kunis muummichi ministeera haaraan antoonii albaanis ega injifatanii guyyaa kudha tokko booda ture albaanis ministeerota walga'ii kanarratti argamaniif haasawa dhageessaniin.
asitti argamuu kootti nan gammada. Guyyaa guyyaatti kutaa kana keessatti gammachuu qabaadhaa akkasumas guyyaa guyyaatti waan addaa fidaa itti gaafatama guddaatu nutti kenname yoo sirriitti hojjenne yeroo dheeraaf turra kana malees biyyattii gara wanta gaariitti jijjiirra.
kaabineen albaanis kun namoota haaraa kan of keessaa qabu yoo ta'u seera tumtoota hanga tokko kanneen mootummaa duraanii isa waggaa sagal dura aangoo qabate keessa tajaajilaa turanis of keessaa qaba filannoo baatii darbe gaggeeffameerraa sagaleen argame hangi tokko lakkaa'amin jiraatus paartiin leebar mana maree barcuma 150 qabu keessatti caalmaasaa injifachuun aangoo qabatee jira oduun har'aaf jenne kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. gaanaa keessatti namoonni hookkarri saalaa irratti raawwatame shakkamaan humnaan gudeeddii raawwate seeratti dhiyaachuu isaa dura miidhaa irra ga'e mirkaneessuuf gabaasa wal'aansa fayyaa agarsiisuu qabu. qorannoon fayyaa kun baasii guddaa ka gaafatu yoo ta'u inshuraansii fayyaa biyyoolessaa jalatti kan hin haammatamne waan ta'eef namni miidhaan irra ga'e tokko himannaa dhiyeessuurraa of duuba deebisuu danda'a miseensi mana maree tokko dubartoonni hedduun haqa argachuu akka danda'aniif ulaagaa qorannoo fayyaa ilaalchisee kaa'ame haquuf mala dhahaa jiran sanaanuu told gaanaarraa gabaasa erge kunoo. Maatiin Erneestam ijoollee durbaa sadii kan Gaanaa aanaa kaaba Toongoo keessatti waliin jiraatan qabu. Jalqaba baatii kanaa sadan keessaa quxisuun daa'imni waggaa kudha shanii ukkaanfamtee butamuudhaan humnaan gudeedamte. Obboleettii kootti suuraa shamarree waggaa kudha afurii bilbila isaatiin agarsiise. intala suuraa irratti mul'attu kana waan isheen waliin quunnamtii saalaa raawwachuu diddeef akka ajjeesetti hime sana booda obboleettiin koo yoo mormite akka ajjeesu doorsise laphee isheerra huuruu qawweetiin rukute ukkaamsuuf yaale fuulli ishee guutuun hamma dhiita'utti ishee reebe jette obboleettiin ernee guyyoota torba booda hospitaalaa kabaate yoo ta'u ji'oota ja'an ittaananiif qorannoof beellama qabdi. baasiin kun sagantaa inshuraansii fayyaa biyyoolessaa kan nhis jedhamu jalatti hammatamu.
as long as it is defilement or rape or sexual assault review health insurance doesn't cover. So...
haga dararaa yookiin humnaan gudeeddii yookiin hokkara saalaa ta'etti inshuraansii fayyaa jalatti hin hammatamu kanaafuu qorannoowwan ati gaggeessitu kamiif iyyuu. dhukkubsataan sun maallaqa ofiisaa kaffaluu qaba yookiin maallaqa bakka biraarraa argachuu qaba.
Angawaa NHIS tokko VOA'tti akka himanitti sagantichi biyyoolessaa miidhaa saalaa akka dhimma fayyaatti osoo hin taane akka dhimma yakkaatti ilaala. Garuu miseensi paarlaamaa kutaa toonguu kaabaa kun naannoo ofii isaanii keessatti dorgoman keessa ka jiru hospitaalota naannoo jiranitti himuudhaan namoota hookkarri saalaa irratti raawwatamerraa kaffaltii fudhachuu akka dhaaban himaniiru. innumaa waajjirri isaanii kaffaltii kana ni baasaa jedhan.
I'm showing that in one constituency it is possible we have abolished this and so we can now scale it up. Um, the next phase.
Naannoo filannoo tokko keessatti kana gochuun akka danda'amu agarsiiseen jira. Seericha haqnee jirra. Kanaaf amma hojicha babal'isuu dandeenye marsaa ittaanutti seerri sun akka hafu gochuufi. wixineen seeraa kan miseensota dhuunfaa wixinuuf waayiloonni koo hojii akkana waliin ta'an waliin dubbataan jira.
qorannoon yuuniseef kan bara 2020 geggeeffame akka agarsiisutti gaanaa keessatti miidhaa hookkarri saalaa geessiseef haqa barbaachuuf baasii ba'u galii maatii tokkoo dhibbarraa harka 55 keessaa harka 10 gaafata kunis miidhamtoonni hedduun gara fuula duraatti akka hin baane waan godhuuf gufuu guddaadha miseensi paarlaamaa. ablaakwaan akka jedhanitti kaayyoon isaanii miidhamtoonni haqa akka salphaatti akka argatan gochuuf namoonni yakka kana raawwatan sirnaan akka adabaman gochuudha jedhu.
No matter your status, uh, no matter who you are, no matter how much money you think you have, uh, this is a, a crime that will be punished and that we have a zero tolerance policy from henceforth.
haalli kee maaliyyuu yoo ta'e eenyuyyuu yoo taate maallaqa hagamii qaba jettee yoo yaadde kun yakka nama adabsiisudha kanaaf kanaan booda imaammati nuti qabnu yakka akkasiif obsa hin qabu.
tarkaanfiiwwan haaraa kanaan maatiin adsam nama ishee irratti haleellaa raawwate irratti himannaa dhiyeessuu akka danda'an abdii qabu.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii torbanii dirree dimookiraasiitti ceena.
Obbo Barasaa maddi oduu Reuters akka gabaasetti humnootiin Eertiraa Tigraay keessatti naannoo Shiraarootti dhuma torban dabreera jechuun sanbataaf dilbataa aleela geggeessite kan jedhu oduutu jira. Kana dura immoo mootummaan Eertiraa TPLF Itoophiyaa irratti lola marsaa biraa jalqabuuf Eertiraa irratti lola marsaa biraa jalqabuudhaaf qophaa'aa jirti kan jedhu ibsa baasee ture. Waa'ee aleellaa dhuma torban dabreerraa immoo. Hoogganni Tigraay keessumaa obbo Getaachoo Raddaa tiwiitarii isaanii irratti Eertiraan haleellaa nurratti geggeessiteetti kan jedhudha kan eeranii. Haleellaa kana akkamitti ilaalla? Gama tokkoof Tigraay Eertiraa gidduutti gama biraatiin immoo Tigraay Itoophiyaa keessa kan isheen jirtu kun maal jechuudha? Akkamitti ilaalta?
Bu'uurumarraa dubbii kana ilaaluudhaaf lolli kun jalqaba bifa waraana walii waliin yookaan waraana biyya tokko keessatti gaggeeffamu fakkaateetu kan jalqabe. Bu'uuri rakkoo ta'ee kan mul'ate yeroo sanatti gareen lamaanuu kan aangoorra deemee fi kan haara aangootti dhufe abjuu baay'ee wal faalleessu egeree biyyatti ilaallatee qabaachuu isaanirraa kan ka'e kaawwan otonoomii yookaan immoo ofiin of bulchuu kana bilcheessanii itti fufuu barbaadanii erga aangoo mootummaa giddugaleessaa dhabanii. Kan haaraa aangootti dhufe immoo wanti kun biyya diiguu danda'a. Kanaafuu amma tokko gara mootummaa waltaawaatti dhaawata dhaawataan deemuun barbaachisaadha jedhurraa ka'uudhaan wal tuffachuu akkasumas beekamtii wal horkachuu heera biyyattiif illee kabaja dhabu wantoota akkas akkasiitiin filannoo adda addaan gaggeeffachuu yaaluu kun kun gara waraanaatti geesse. Waraanni sun erga jalqabee gareelee xixiqqoo itti gaafatamummaan itti dhagahamne naannoo ollaarraa Eeritiriyaa qofaa miti Somaaliyaa irraatillee loltoonni akka dhufantu ragaan tokko tokko kan agarsiisu. Warreen kun irresponsible actors jedhamu akkuma sadarkaa addunyaatti illee biyyoonni jajjaboon tokko tokko biyya biraa deemanii yoo waraana gaggeessan illee at least itti gaafatamummaan bakka itti dhagahamutti itti gaafatamummaa fudhatu. Warreen xixiqqoon akkanaa haala Itoophiyaa keessatti uumame akka carraatti fayyadamuudhaan. haloo duraan qaban bahachuuf haga danda'ani yaalan sanas ta'e kana lamaanuu mootummaa Itoophiyaafis haa ta'u uummata biyyattiif rakkoo guddaadha. Akkuma agarree kisaaraa guddaa qaqqabsiisa. Amma waraanni irra deddeebi'ee kakka'aa jiru kun yoo ilaalamu har'a afaan guunnee waraana walii waliiniti jechuu hin dandeenya. Humnoonni Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin wal lolaa jiraachuun isaanii ifaadha. Mootummaan Eertiriyaa kallattiidhaan waraana kana irratti hirmaachuusaa ofumaafu beeksiseera jechuudha. Kun maal ibsaa birmadummaan biyyattii sadarkaan eegamnetti cabee jira jechuudha. Kan rakkoo kana hammeessu immoo jara. Kanaaf deeggarsa kennu sagalee kennu mootummaa Itoophiyaadha. Gaaffii gaafatame irratti koominikeeshiniin mootummaa Itoophiyaa deebii yommuu kennu wanti kuni Tigraay dheebuu lolaa waan qabuuf oliif gadi jajjadhaaf malee mootummaan Eertiriyaa nagaa jaallata akka jechuu wayii ibsa baasan kun sirrii miti. Tigraay mootummaan amma jiru mootummaa giddugaleessaadhaaf. Yaaddoo ta'e iyyuu biyya Itoophiyaa keessatti haga hammatamee jiramu birmadummaa biyyaa tiksuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Keessoo biyyattii irratti carraa akkasii biyyoota ollaaf kennuun kun booruuf illee biyyoonni xixiqqoon akka Jibuutii illee haa ta'u biyyoonni ollaan biroo kana tilmaama keessa galchuudhaan rakkoo biraa uumuu danda'u.
Obbo Barasaa lolli kun haala kanatti yoo itti fufe jechuun akkuma tokkummaan mootummootaa gabaase jechuudhaan rooyter gabaasetti eertiraan meeshaa guguddaadhaan shiraarroo irratti aleellaa geggeessitee turteedha kan inni jedhu. Humnoonni Tigraayis gama isaaniitiin aleellaa kana akka ofirraa qolatan yookaan immoo ofirraa rukkutanitti kan isaan dubbataa jiranii lolli kun lamaan gidduutti yoo itti fufee. lola duraanuu TPLF waraana mootummaa gidduutti akkasumas humnoota naannoo amaaraa gidduutti geggeeffamaa ture sana gara kamitti geessuu danda'a.
Kuni baay'ee walxaxaa taasisuu mala kana hubachuudhaaf fedhiin mootummaa Eertiraa maayini waraana kanarraa bu'aan argatu maal jennee gaafachuun barbaachisaadha. Akka irra deddeebi'ee mul'ataa jirutti Eertiriyaan erga biyya of dandeesse taatee kaasee. hariiroo isheen Itoophiyaa wajjin qabdu yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa dhufe. Jara jalqabaa gara jaallan michummaa waan fakkaatu ture adeemsa keessa gara waraanaa deebi'ee immoo waraanas nagaas bifa taane qabaachaa ture. Walii galatti garuu yommuu laallu mootummaan Eeritiriyaa jabina Itoophiyaa waan barbaadu hin fakkaatu. Kana afaan guutee dubbachuu baadhullee wantoonni agarsiisan tokko tokko jiru. Irra deddeebi'anii waraana naannoo Tigraayitti banuun kuni haaloo duraan qaban bahachuuf ta'uu mala. Garuu akka Itoophiyaatti biyyittiidhaaf rakkoo guddaa uuma. Firaagmenteeshinii guddaa uuma. Dadhabina diinagdee gama siyaasaatiin jiru haga deebi'a sanii suphuun illee hin danda'amnetti geessuu danda'a jechuudha. Kanarratti ani mootummaan Itoophiyaa callisee waan ilaaluu qabu natti hin fakkaatu. Rakkoo keessoo isaa keessaan karaa nagaatiin haa ta'u karaa jaarsummaa gosa adda addaatiin adeemaa jiru kanaaf furachuutu irra jira.
Ejjennoon mootummaa Itoophiyaa kanarratti maal ta'uu danda'a? Maaliif gama tokkoon? humna TPLF wajjin mootummaan akka wal waraanaa ture beekamaadha. Yeroodhaaf lolli dhaabateera jechuu dandeenya malee ammallee waraana kanatti furmaanni argame waan jechuu dandeessise miti. Gama biraatiin immoo Eertiraan duraan mootummaa Itoophiyaa wajjin akkuma ati dubbatte haga tokko hariiroo akka qabdu beekamaadha. Kana keessatti mootummaan Itoophiyaa eessa of dhaaba. Eertiraa wajjin goramoo Tigraay biyya isaa keessa waan taateef humnoota Tigraay wajjin ta'ee. Eertiraa wajjin wal lolutti deebi'a.
Namni sammuu nagaadhaan yaadu sa'aatii akkasiitti birmadummaa biyya isaa eegsisuudhaaf humna alaatiitti dhufu kana ofirraa qolachuun dirqamatti ta'a. Garuu agarsiiftuun amma jiru yoo kana miidiyaa heedlaayinii ta'ee sadarkaa miidiyaa biyyaalessaatti kan bahe ejjennoon mootummaa Itoophiyaa ammatti ifa ta'uu yoo baate illee balleessaa kan qabu humnoota Tigraay qofa akka ta'etti akka ilaalu waan agarsiisu fakkaata. Kuni adeemsa kanaan kan itti fufuu yoo ta'e mootummaa Itoophiyaafis laafina. Sababni isaa kan sarbamaa jiru birmadummaa biyyaati. Kan miidhamaa jiru lammii biyyaati. Kan badaa jirus qabeenya biyyaati. Adeemsa keessa kuni biyyattii akka biyyaatti dadhabsiisa adeemaa jechuudha. Amma kan ta'uu malu rakkoo biyya keessatti uumameef furmaata biyya keessaa barbaada. Kan gamaa alaatiitti dhufuuf immoo aggaammii jiru hundumaaf. Deebii gahaa kennuutu irra jiraata malee kuni kan eeyyamamee itti fufu yoo ta'e biyyi kuni tarii hin beekamu diigamuullee dandeessee jechuudha akka hin yaadamnetti.
Obbo Barasaa Abarraa Yuunivarsiitii Saayinsiif Teekinooloojii Adaamaatti barsiisaa bulchiisaa yookaan gavanansii ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Tole ulfaadhaa sinillee nagaa ta'a.
Kan armaan olitti daawwattan humnootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay keessatti kan argamtu magaalaa Shiraaroo meeshaalee gurguddaadhaan haleeluu isaanii tokkummaa mootummootaaf maddeen naannoo wabeeffachuudhaan Rooyters kaleessa gabaase ture. Haleellaa sanaan mucayyoon durbaa umriin waggaa kudha afurii tokko du'uuf kanneen biroon kudha saddeet madaa'uu akkasumas manneen kudha lama diigamuu dubbate gabaasichi dhimma kanarratti kanamoon yuunivarsiitii saayinsiif teekinooloojii adaamaarraa barsiisaa barnoota bulchiinsaa obbo Barasaa Abarraa waliin marii geggeessan ture. kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
bara 2021tti addunyaarraa namoonni miliyoona 100f miliyoona 60 ol ta'an hanqina nyaataa cimaan kan isaan mudate yoo ta'u kunis kan bara 2020 dhibbarraa harka 19 caalaa jedhu ittaanaa ministiriin imaalaa yuunaayitid isteetsi. Jose Fernandez.
When there is food insecurity, farmers lose their livelihoods. Parents spend hours every day trying to secure their family's next meal.
Yeroo hanqinni nyaataa jiraatu qonnaan bultoonni jireenya isaanii dhabu. Maatiin guyyaa guyyaan sa'aatii dheeraa maatii isaaniitii fi nyaata itti aanu argachuudhaaf yaalu. Ijoolleen beela'an barachuuf rakkatu. Akkasumas miidhaa fayyaa jijjiiruun hin danda'amnetu isaan mudata. Uummanni duraanuu saaxilamoo ta'an yeroo hundumaa baay'ee kan miidhaman yoo ta'u, wabii nyaataa dhabuunis guddina dinagdee danqee. jeequmsaa fi hookaraan akka hammaatuuf sababaa ta'a.
yuunaayitid isteets sababaa hundee beelaa ta'e furuudhaan kanneen gargaarsi hatattamaa isaan barbaachisu fedhii isaanii guutuu akkasumas oomisha qonnaa addunyaa guddisuudhaan doolaara biliyoona tokkoof tuqaa ja'aatti hedamu akka addunyaatti gumaachiteetti akkasumas rakkoo dhiheessii nyaataa addunyaa furuuf hanqina xaawoo addunyaallee salphisuudhaaf michoota ishee waliin hojjetaa jirti yuunaayitid isteets karaa kaka'umsa fiid the fiichar jedhamu. dandeettii qonnaaf dandammachuu danda'uu guddisuutti fufteetti yuunaayitid isteets dhaabbilee faayinaansii sadarkaa addunyaaf michoota biroo waliin ta'uudhaan dhiibbaa gatiin nyaataa dabaluu namoota baay'ee saaxilamoo ta'an irratti qabu hir'isuuf hojjechaa jirti biyyoota wabii nyaataatiin baay'ee miidhaman kanneen gargaaruuf haala gaariirra jiran waliin walitti fiduuf marii dippiloomaasii cimsiteetti fufteetti farnaandes ittaansuudhaan kun rakkoo gargaarsa namoomaatii rakkoo fayyaati. dhimma dinagdeef nageenya biyyaati akkasumas salphaatti yoo dubban dhimma naamusaati mucaan tokkollee daa'imni lafarra jiru kamillee beela'uun qabu jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyosaat virchuwal chaanal 57 digirii istirratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6,230 ka soomaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariiti keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raabaa akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata. akka hirmaattan sin affeerra jimaata jimaata qophii labataa voa afaan oromoo irratti.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii irratti vio'ee jettan tiwiitarii akkasumas instaagiraam irratti. nu argachuu dandeessu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasuu irratti odeeffannoon haaraa fi olaallatan akkasumas qophiilee keenya illee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatinaa gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiwusariin keenya nutisuu taambareeti gulaalaan viidiyoo dhafeeraa amantaa akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa dandeessutti itti gammeetii kan isin keessummeessu qophiilee